iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itanga ishaka na fideli niyongabo nanje ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha ntabuvuga ati ku isi ntabwo umuntu atagwara ngo apfe cyangwa agire agisida cyangwa agire iyindi ngorane mugabo ivyo bindi babesha by'ibiharuro bitari byo ni ibinyoma n'amaremerantanya ni ikinyoma cyabaye ubusa uyu ni terence ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu burundi yiyamiriza icegeranyo c'ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi ligue iteka cerekana uko ibijanye n'agateka ka muntu vyagenze mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi
uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze ngaha muri amerika
igisagara ca cape town muri afurika y'epfo kigiye kugara amabombo y'amazi yacu kubera ikena ryayo
perezida wa angola yakuye umuhungu wa jose eduardo dos santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuyobora ikigega cigenga c'imitahe mu gihugu
onu irahangayikishijwe n'iyongerekana ry'ubwicanyi bugirwa mu gihugu ca siriya ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye yose turayabafitiye mugume ku maradiyo yanyu
dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nshingamateka nkenguzamateka muri antunga ya leta zunze ubumwe za amerika iyo raporo yagiriza abategetsi b'uburusiya ko bivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze muri amerika mu ntumbero antunga yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntumbero yo kugeramira demokarasi mu gihugu abategetsi b'uburusiya bavuga ko iyo raporo itagira ishingiro kandi kwigiramira imigenderanire hagati y'uburusiya na amerika abademokrate bo mu nama nkenguzamateka ejo kuwa gatatu bagabishije ko ibikorwa by'uburusiya byo kugeramira demokarasi muri amerika biterekeye gusa amatora mu gihugu bagirije perezida donald trump ko yananiwe guhangana n'ibibazo uburusiya buteye amerika abakenguza amateka b'abademokrate bagiriza uburusiya ko bwiyemeje ku vyerekeye kugeramira demokarasi mu gihugu no mu mahanga basabye ko hafatwa imigambi igenewe guhangana n'ibibazo uburusiya buteye bavuga ko ivyo bitegerezwa gutangurira mu buyobozi bwa perezida donald trump mu kiganiro n'abamenyesha amakuru no musi wa kane umuvugizi wa perezida w'uburusiya dmitri peskov yiyamirije ivyagirizo vyo ku burusiya bwivanze mu matora muri amerika bakaba bavuga ko batangazwa n'ukuntu ivyo vyagirizo bibandanya gushikirizwa
ahandi naho kuri siriya umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu unirijejwe agateka kazina muntu zaid raid al hussein aranegura iyongerekana ry'ubwicanyi buriko buragirwa igula mu buseruko bwa siriya ubwo bwicanyi bumaze guhitana abasivile batari bake abandi bakahakomerekera ivyo biro vya onu bimenyesha ko abasivile mirongo umunani na batanu bagizwe ahanini n'abakenyezi n'abana bamaze kwicwa abandi bashika ku ijana na mirongo umunani na batatu bamaze gukomerekera mu kigwati ca gula kiri ku mugwa mukuru wa damascus ibitero bishasha bikomeye biheruka vyagizwe mu kiringo c'imisi cumi guhera ku itariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka urangiye ibiro vya onu bitunga agatoki kwiyongerekana ry'ibitero vyo mu kirere n'ibigirwa ku butaka bigirwa na leta ya siriya n'abayishigikiye muri ico kiringo c'imisi cumi onu ivuga ko imigwi y'abaroberi bari muri gula nabo nyene bateye amabombe mu bigwati by'igisagara ca damascus bibamwo abanyagihugu
leta y'igihugu ca mali igiye gutangura ibikorwa vyo kugarukana umutekano hagati mu gihugu ibice binini vyo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi itwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba leta ya mali umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'igihugu ca mali atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko atabirenga ngaho batangaza canke itariki ivyo bikorwa bizotangurira ko mara yamenyesheje ko ari ibikorwa bikomeye vyo kurwanya iterabwoba bizobera mu bice vyo hagati mu gihugu ivyo ni mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abanyagihugu abasirikare barenga igihumbi bazorungikwa mu bice vyo hagati mu gihugu bazogenzura ivyo bice bari ku maguru canke ku mapikipiki abategetsi bajeje umutekano muri mali bavuga ko hari uburyo bukenewe bukwiye eh, kugira abashike ku migambi yabo muri ivyo bikorwa vyo kugarukana umutekano hagati mu gihugu
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tukiri muri afurika igisagara ca cape town muri afurika y'epfo kiriko kiregereza umunsi buramatari waco yise umunsi wa zero ni umunsi igisagara kigizwe n'abantu imiliyoni zine bazotegerezwa kugara amabombo yabo y'amazi kubera igisagara kizoba cayakenye cane kandi ivyo bigiye guterwa n'uruzuba rwinshi rwatse bidasanzwe ikiringo c'imyaka itari mike iheze uwo munsi wa zero buramatari w'igisagara ca cape town avuga ko bamwe bakeka ko bariko babwirwa umugani nko mu mafilime yo muri hollywood muri leta zunze ubumwe za amerika yamara avuga ko ari umunsi igisagara kizoshira mu ngiro ingingo yaco ya nyuma ikomeye kuri ico kibazo muri ino ndwi buramatari nyene agenda asigurira abanyagihugu uko bizogenda igihe amazi igisagara gikoresha azoba yageze ku rugero ruto rwa nyuma buramatari wa cape town avuga kandi ati kuri uno munsi kuri uwo munsi tuzokugara burundu amabombo atari make ati tuzogabanya umuvuduko w'amazi mu bice bibamwo abantu aho nikora no mu turere tubamwo abanyagihugu bashizwe mu masite ati tuzokugara amabombo y'amazi asanzwe tuce twugurura amazi mu bibanza bikuru bikuru bigera kuri majana abiri mu gisagara ati ico gihe abantu bazotegerezwa kuja kuvomayo ati kandi muri ivyo bibanza niho buri muntu azoronswa amaritiro mirongo ibiri n'atanu y'amazi buri munsi kwene inkuru yerekeye afurika perezida w'igihugu ca angola joao lorenzo yakuye hose eh, File- filomeno dos santos umuhungu wa jose eduardo dos santos yahoze ari umukuru w'igihugu mu mabanga yo kuyobora ikigega cigenga c'imitahe mu gihugu ivyo vyatangajwe n'ibiro vya perezida ejo ku munsi wa gatatu jose filomeno dos santos yagirijwe mu matohoza ya panama papers ku maroregwa yo guhisha amafaranga mu mahanga azosubirirwa na carlos alberto lopez yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega muri angola igihugu ca angola cashizeho ikigega cigenga c'amafaranga avuye mu bitoro agenewe gukoreshwa mu bisata bitandukanye vy'ubutunzi bw'igihugu ico kigega cashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kikaba gifise miliyaridi zitanu z'amadolari y'abanyamerika perezida mushasha wa angola joao lorenzo ya- yemeye eh, kwitandukanya n'umuryango wa perezida dos santos n'abo bakorana igihe yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze umukobwa wa eduardo dos santos isabel nawe nyene yarigeze kuba ajejwe amabanga akomeye muri sosiyete ikomeye cane y'ibitoro sonangol yamara yarakuwe muri ayo mabanga na perezida lorenzo yari yagenywe mu mabanga yo kuyobora sosiyete sonangol na so- na se wiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Yamara yakuwe muri ayo mabanga mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu nyuma yaho yaratojwe ku bijanye na ruswa yamara arahakana yivuye inyuma ko atakosa yakoze
kuri uno musi wa kane kandi igipolisi cy'ubufaransa gitangaza ko catoye bimwe mu birezi amashenete mu gihu- mu gifaransa vy'inzahabu vyari vyari- vyaraye vyibwe eh, kw'ihoteli Ritz mu gisagara ca paris abategetsi bavuga ko babiri mu bakekwa kuba bari mu bazinyuruje batarafatwa akagwi k'abasuma batanu bivye ivyo birezi ejo ku musi wa gatatu inyuma y'aho aba- bamenaguye aho vyari bibitse ayo ma- ivyo ivyo birezi bifise agaciro k'amamiliyoni atanu y'amadolari radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi kuri uyu wa gatatu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu rig iteka ryashize ahabona icegeranyo cyerekana ko uko ibijyanye n'agateka ka muntu byari byifashe mu burundi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi icyo cegeranyo cyemeza ko abantu amajana ane na mirongo itanu na batandatu bagandaguwe mirongo umunani n'icenda baranyuruzwa abagera kuri majana abiri na mirongo umunani na batatu baratotezwa naho abarenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu barahagarikwa ibindi kuri iyi nkuru umugenzi wacu eloge wiri kaneza yabidushikirije muri ico cegeranyo ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ishirahamwe ry'igiteka rivuga ni ubwicanyi kuboreza gufa abantu kubanyuruza no kubafunga ata mateka akurikijwe mu mwaka uheze rigiteka ryemeza ko n'imiburiburi hagandaguwe abantu amajana na mirongo itanu na batandatu umugwa mukuru bujumbura iryo shirahamwe risigura ko ari wo wishwemwo abantu benshi bagera ku mirongo itandatu n'umwe hagakurikira intara ya bujumbura iharurwamwo mirongo ine na batatu iryo shirahamwe risigura ko bakorewe ubwo bwicanyi cane cane ari abo mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi nka msd FNL yoboka Agaton Rwasa Frodebu n'ishami rya Iprona riri mu nani Senared ico cegeranyo cari igiteka cerekana ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo itatu n'umunani bahagaritswe hahonyanzwa amategeko naha nyene igisagara ca bujumbura kivugwa ko kiza ubwa mbere kuko muri ibi bitigiri gifisemwo igihumbi n'ijana na cumi na batandatu nayo intara ya gitega iza ubwa kabiri igaharurwamwo amajana abiri na mirongo umunani n'umwe iki cegeranyo kivuga ko i bujumbura bagiye barahagarikwa hanini ata mpamvu ba mu makaritsiye yiyamirije ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza bakaba bahagaritswe mu gikorwa co gusuzuma amakaye y'ingo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kandi rigiteka rimenyesha ko abantu mirongo umunani n'icenda banyurujwe naho igisagara ca bujumbura intara ya bujumbura nizo zitungwa agatoki ko ziza imbere y'izindi zigakurikirana ku bitigiri mirongo ibiri n'icenda na mirongo ibiri iruhande y'abo bazimiye iryo shirahamwe rivuga ko hari n'abagera ku majana abiri na mirongo umunani na batatu baborejwe igufa intara y'amakamba niza ku isonga ikaba yaharuwemo mirongo ine n'umunani hakurikira muyinga irimwo mirongo itatu na bane abagirizwa amabi yo kunyuruza abantu cane cane n'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure abantu bishwe nubwo rigiteka ritadondagura bose uko bagandaguwe byemeza ko mirongo itanu n'icenda muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro abanyurujwe n'abahohotewe icegeranyo ca rigiteka kimenyesha ko abenshi muri bo ari abanywanyi ba fnl bayoboka agaton rwasa hamwe n'umugambwe msd muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waraye urangiye kandi umuhari iteka uvuga ko ibirwanisho vyari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga ufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye mu bikorwa vy'abategetsi n'imyiyerekano yo kwiyamiriza bakeya ba leta y'uburundi naho riga iteka rishikiriza ko hibonekejemwo imvugo y'urwanko turetse ivyo icegeranyo ca riga iteka cemeza ko imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura vyakozwe ukuri kwamye n'imbonerakure mu ntara zitandukanye ishirahamwe ry'igiteka rimenyesha ko rifatiye kwitituka ryiyubahizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi rifise ivyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo rihereye kuri leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanavyaha abantu bagahagarikwa n'ababifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa guhonyanga agateka kazina muntu ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika risabwa kurungika inteko z'ubukingira abanyagihugu bari mu kwihebura nayo ubumwe bwa buraya busabwa gukoresha inguvu bufise nk'umuryango wa mbere ufasha leta kuyigondoza ikaja mu biganiro akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agateka kazina muntu kakubahirizwa hamwe no gushira mu ngiro ingingo yo kurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi zihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ibihumbi n'ibihumbi vy'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe igufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu akarere ka afurika y'ubuseruko bahamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza inguvu z'abahuza kugira ngo hashikweko intambwe mu biganiro ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI iterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi nubwo iri shirahamwe hari iryo rya mbere ryavutse mu yahanira hagati y'akazina muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo riri mu yafutswe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma aryoza igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu Eroje Burikaneza Nairobi ijwi ry'Amerika tukivuga kuri iyi nkuru leta y'uburundi iriyamiriza ivyo bitigiri bitangwa na ligue iteka umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu terence ntayiraja asigura ko ukeneye kumenya ibitigiri vy'ukuri akorana n'inzego z'igihugu ivyo navyo iryo shirahamwe akaba atavyo ryakoze ntayiraja yemeza ko leta hatamwanya izota igira amatohoza ku bagirizwa ivyo vyaha yaganiriye na mugenzi wacu eloge burikaneza ku murongo wa telefone icyo kintu cyitwa irige iteka ntikikibaho ni ukuvuga rero kivuga nta gaciro bifise ni muri rwa rukurikirane rwa ya mashyirahamwe yataye umurongo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bifatwa n'abanyepolitike mu kugomba gutembagaza ubutegetsi ibyo bavuga ntibitangaje ibyo rero si byo rero ntabovuga ati ku isi nta hamwe umuntu atagwara ngo apfe cyangwa agire agisida cyangwa agire ingorane mugabo ivyo bindi babesha by'ibiharuro bitari byo ni ibinyoma n'amarementanya ni ikinyoma cyabaye ubusa none ga mushinga ntaye ntahiraje twavuga tuti mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nta cyaha na kimwe cyo guhohotera hagati y'akazina muntu canke bamwe mu nzego zivugwa boba nabo nyene baragiye ku ruhande bagakora amabi ku isi yose haba no muri amerika n'ahandi hose nta banyabyaha babuze ibisuma byama biriho ababeshi bama bariho nk'abo bariko barabesha nyene bavuga amarementanya abagira amaakisida barapfa abagwara mu bitaro barapfa ivyo n'ibisanzwe ariko ibiharuro nakuri si ivyo ugomba kumenya abantu bitavye imana ukaba n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arabagize amaakisida igipolisi n'intwaro ibisigo vyose n'imentanya ugomba kumenya abantu bafunzwe ukaba n'ubutungane bw'uburundi bakwereka abanyabyaha bapfunzwe n'ivyaha baba bakoze ibisigaye iyo wiyicariye ni bya binyoma amaherezo zimwe za CPI n'ibyifuzo byabo mu rwandiko rwabo bashiramwo na bimwe cigabuza amakungu iyo byarataye igihe abandi barabirengeye muri ico cegeranyo baragiriza bamwe mu bajejwe intwaro abajejwe iperereza n'igipolisi namwe mu gisirikare no gwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure ko arizo zikora ayo mabi hanyuma bagasaba yuko leta yonabahana mbega leta iriteguye hamwe vyoboneka ko hari muri iyo migwi guhana aboba bagirizwa ayo mabi byarabaze ko ari ibinyoma ibyo uvuga n'ibyo bakoye bita mu gifaransa kopiye kore bafashe ya maraporo bari basanzwe batanga baraterura bashiramo ibyo nyene bakazabahindura ibiharuro ngo bahenda abazungu bahave babumvire ariko barasanze nabo nyene barabahenze amafaranga babahanira zo kutoba igihe ntibe bakiyabaha kuko babataye mu rudubi iri shirahamwe kandi rirahamagarira ibihugu vya buraya kugondoza leta y'uburundi ngo ije mu biganiro nyakuri kuko ryo ribona ko ibiganiro nyakuri bitaraba rigasaba n'ubumwe bwa buraya kurungika abasirikare mbere n'akanama kabone kaje amahoro n'umutekano kurungika nabo nyene abapolisi boza gucungera abanyagihugu ngo bari eh, mu ngorane ico bise detresse mu gifaransa ivyo mubivuga kwiki orankwengeje cane kuko ibiganiro vyararangiye bihuza abarundi kandi ibiganiro ni si ivy'abazungu si ivy'abanyaburaya si ivy'abanyamerika ibiganiro hagati y'abarundi ni ivy'abarundi kandi ivyamyeho n'ubu bizokwamaho none abantu ko ari abarundi iri shirahamwe niwashaka nzi n'abategetsi batari bake bari mu baritanguye nk'iri shirahamwe rigiteka rikaba ari shirahamwe mbere rya mbere mu bihane hagati y'akazi na muntu umuntu yovuga ati leta yose ukwihagararako iri ishirahamwe ryamye rikora i- ivyegeranyo uyu munsi kuko ari- ariho mworyiyamiriza ishirahamwe riravuka rigapfa hanyuma rikazimangana ariko abarigize bamwe barabaho nabo nyene bakazabahagira iherezo ryabo nico gituma rije ari ibintu bisanzwe kandi bishika ntibisigura yuko riba ari igihangange kubera ari irya kera no muri politiki imigambo ya kera irata agaciro ugasanga ntirigira abanywanyi kandi mbere hose no ku isi niko vyama bimeze ivyo ni ibintu bishika mwovuga ko uyu munsi iki cegeranyo mwebwe mutagitako n'umwanya canke muravuga muti kiraturaje ishinga niko kwiruhisha kuko na n'ishirahamwe rya gisohoye ntiribaho none rero woza guta umwanya ku bintu bitakibaho ndagisura kivuze ko gusa kubera nk'ubu ndiko ndakwishura kubera nuvugana n'ubutakiriho wewe mugabo ko uvuga ivyanditse bikarikwa n'abantu bahora muri iryo shirahamwe ndabishura bivuze ko iryo shira- ni ishuri zo nizo naguhaye terance ntahiraja muvugire ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu mu gihugu c'uburundi murakoze murakoze namwe mumesha makuru
mu rwanda sentare nkuru yongeye kuburanisha urubanza ruregwamwo abayobozi b'umugambwe fdu inkingi baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo muri abo bayobozi harimwo theophile ntirutwa ayobora fdu mu gisagara ca kigali umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza tumutege amatwi kumenya niba ubushinjacyaha bwaratangiye ikirego ku gihe nibyo byabaye intandaro y'impaka ndende impaka zanasubikishije urubanza rwagombaga kuburanishwa mu gitondo bituma umucamanza rwimurira ku gicamunsi ku isaha ya saa cyenda metere gashabana wunganira abarwanashyaka ba fdi inkingi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yatangiye abwira umucamanza ko ubushinjacyaha butaregeye ku gihe busaba kongerera igihe cy'igifungo abaregwa yavuze ko icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na karindwi cyagombye kuba cyararangiranye na tariki y'eshanu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani bityo ko kuba ikirego cy'ubushinjacyaha kitagaragaraga muri sisiteme ihuriweho n'ababuranyi bombi ndetse n'urukiko bivuze ko bihabanye n'amategeko kuba bagifunzwe agasaba urukiko kubisuzuma rugahita rutegeka ko abaregwa bahita barekurwa bagakurikiranwa bari hanze ubushinjacyaha ku myuzo ya mbere bwavuze ko bwaregeye ku gihe ariko buza guhura n'imbogamizi yo kuba uwakoze iyo myanzuro y'ikirego yaribeshya ashyira muri sisiteme imyanzuro y'irindi tsinda ry'abarwanashyaka ba fda inkingi barimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi bwana bayisenga veni ukuriye fda inkingi rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda yavuze ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabatumiza mu rukiko butaratanze ikirego kibarega ibyo yita ko ubushinjacyaha buba bwakoze ibintu bwatekinitse byabaye ngombwa ko umucamanza asubika maze avuga ko bagomba kureba muri sisiteme urubanza rukaza gusubukurwa ikigoroba kuko sisiteme ngo ntitekinikwa kuri we birashoboka ko imyanzuro yayoba igashyirwa ahandi urubanza aho rwasubukuriwe metere gashabana yabwiye urukiko ko yagiye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarigeze butanga ikirego nyamara muri sisiteme bafunguraga ikigoroba ikirego cyagaragaraga metere gashabana yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego uyu munsi bwagombye kuba bwaragitanze hagati y'itariki enye n'eshanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka akavuga ko bigaragara ko bwakoze imyanzuro ku itariki enye ntibwatanga ikirego bwana teofile ntirutwa ukuriye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali yasabye urukiko kubanza gusuzuma inzitizi bazamuye kugira ngo urubanza rubashe gukomeza ni mu gihe metere gashaba nawe yasabaga igenzura risesuye rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego gisaba kongera igihe cy'iminsi mirongo itatu y'ifungwa ry'agateganyo umucamanza yavuze ko azasuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza inzitizi z'abaregwa maze ahita asaba ubushinjacyaha gusobanura impamvu bwifuza ko abaregwa bakongera guhabwa ubugira gatatu indi minsi mirongo itatu y'igifungo cy'agateganyo nta bisobanuro bishya birenze ku bimaze gutangwa mu maburanisha yabanje byaturutse ku bushinjacyaha kuri iyi nshuro bwavuze ko igihe bwahawe cy'iperereza butabashije kurikora ngo rirangire haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo buvuga ko hari igenzura ry'itumanaho ku baregwa n'abandi bukeka ko bari mu mahanga bityo ko kubarekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza bwana bayisenga yabwiye urukiko ko agitungurwa no kumva ubushinjacyaha bukomeza kumusabira gufungwa by'agateganyo nta bimenyetso bifatika bugaragaza bwagezeho mu minsi bamaze bafunzwe asaba ko bibaye ngombwa urukiko rwabaza ubushinjacyaha icyo bumaze kugeraho yavuze ko ubushinjacyaha bumufunze bugamije gukora icyo yise kumwumvisha asaba urukiko ko mu bushishozi bwarwo rwakora igikwiye rukamurenganura bwana ntirutwa nawe yabwiye urukiko ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihora ari bimwe iyo bigeze ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo avuga ko bafunzwe ku mpamvu za politike kandi ko urukiko rwakora ikinyuranyo rukabarekura na mugenzi wabo bwana tanazi kanyarukiko wiburanira nawe arasanga mu kubafunga nta kindi kigamijwe uretse gukora icyo yita kubababariza mu munyururu metere gashabana yakomeje gutsimbarara ku ngingo y'iperereza ryimbitse rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego kibarega avuga ko sisiteme ubushinjacyaha buvuga ko bwashyizemo ikirego itabugenewe bwonyine n'abacamanza ahubwo n'uruhande rw'iregura ruyifiteho uburenganzira kandi ko rutigeze rubona ikirego yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwagezeho mu iperereza ngo bubashe kuba bugaragaza n'icyabunaniye aravuga ko kuba nta bimenyetso bifatika bushingiraho busaba gukomeza gufunga abo yunganira bibabangamiye bikomeye kandi ko bwagombye kuba byibura bugaragaza ko hari imikoranire n'ibindi bihugu muri iryo perereza kuba rero nta cyakozwe kuri metere gashabana ntibyagombye kugira ingaruka ku baregwa ahubwo bagombye kurekurwa by'agateganyo metere gashabana aribaza niba ubushinjacyaha bwarasanze ibimenyetso bufite bitatuma bugeza abo yunganira imbere y'ubutabera ngo baburane yasoje asaba urukiko kutazakira ikirego cy'ubushinjacyaha rwana cyakira rukazagitesha agaciro kuko ngo nta shingiro gifite ubushinjacyaha ariko buravuga ko butigeze bwicara ngo bwange gukora iperereza kuri iyi dosiye yo guhungabanya umutekano w'igihugu buravuga ko ibyagezweho kubw'impamvu z'iperereza budashobora gupfa kubishyira ahagaragara ngo butabangamira iperereza bugashimangira ko buzabigaragaza niburisoza ibi bisobanuro butanga kuri iri tsinda ry'abantu batatu ni nabyo bitangwa ku rindi tsinda ririmo bwana boniface twagira imana ufatwa nka kizigenza wa fda inkingi ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa mbere nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kuri aba barwanashyaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric kuri iyo nkuru mu rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amagara rbc gitangaza ko abantu bagera ku bihumbi amajana ane bagwara malariya uku kwezi gutashe muganga aimable mbituyu muremyi yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko muri aya mezi mu gihugu mu bice bitandukanye hibonekeza malariya nyinshi ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumuta kaboyi arabidushikiriza ugeze mu turere dukunze kwibasirwa na malariya urasanga ku mavuriro umurongo munini w'abaturage bavuga ko baje kwivuza iyi ndwara abaturage bo mu murenge wa mayange mu karere ka bugesera bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko malariya yiyongereye cyane muri ibi bihe imvura igenda icika ariko bakanavuga ko ikibahangayikishije kurushaho ari uko imiti yajyaga ibavura itagishobora iyi ndwara malariya yaragarutse abantu bameze nabi cyane bararwaye ku bwinshi ubundi isigaye nko nk'ibinini kireriya ntuza warangiza kuyinywa ukamera nk'iminsi ibiri nk'icyumweru ukongera ukarwara ugasubira ushobora kumwiyinda biriya biri ntabwo biki- bimara bisigaye bine- binesha mbese ntabwo cyisho- ushobora kuyibasha kugira ngo ibe ya- byakiza umuntu hari na- hari n'umwana duturanye iherutse kwica turibuza tukajyana mu bazu- mu- mu banyabuzima ariko tu- bakaduha ibinini wamara nk'icyumweru ukongera ugasubirwa ukanywa indi kire- ukanywa nka kiro eshatu zikurikiranyije nubwo uduhindura ibinini ntabwo gupfa bigifite ni icyorezo rwose urebye ni icyorezo yewe malariya rwose nta n'umwe ikinini kimwe ngakira hari n'abari kuyinywa na gatatu bose batarakira ukagenda ukayinywa wamara kuyimara hacaho nk'iminsi itatu cyangwa se im- icyumweru ukongera ugafatwa ukagaruka nanone bakayigusangamo muganga aimable mbituye umuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yemeza ko amakuru atangwa n'abaturage ko malariya yiyongereye ari ukuri uyu muganga avuga ko ukwiyongera kwa malariya kwagaragaye cyane cyane kuva mu kwezi kwa cumi kugeza muri uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani dr bituye umuremyi avuga ko malariya yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cy'umukamuko w'imvura uyu muganga avuga ko buri kwezi kwa muganga bakira abaturage bari hagati y'ibihumbi magana atatu na magana ane muganga aimable avuga ko mu bafatwa na malariya bose abagira hagati ya makumyabiri na makumyabiri na batanu bahitanwa n'iyo ndwara buri kwezi uyu muganga avuga ko hari ibyo abaturage bakwiye kwitwararika mu rwego rwo kwirinda malariya kumva ko wenda niba arwaye akumva afite umuriro arwaye umutwe yumva ko atari ikibazo gikomeye kuri we ukajya guhingana wa mutwe ugahingana wa muriro umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu none ugasanga igihe cya- cyo kugira amarira gikatu cyageze aho kigera akenshi usanga bigorana cyane utabara wa muntu waje ufite amarira gikatu ikindi nanone gikunze kugaragara mu turere dutandukanye ah, ni ibijyanye no gushaka kwirwanaho mu miti ya gakondo aho ushobora gusanga umuntu afite umutwe afite umuriro cyangwa se n'abagira biriya twita ko ari ukugagara amakomvirisiyo ni ibimenyetso bikomeye bya malariya ariko hari igihe usanga ko abenshi babyitiranya n'izindi ndwara bakabyitiranya n'uburozi bakabyitiranya n'ibindi ku buryo usanga abenshi babanza kujya kwivuza mu bavuzi gakondo bituye umuremyi avuga ko leta yashyize imbaraga mu guhangana n'iyi ndwara aho abaturage bo muri icyiciro cya mbere cy'ubudehe n'icya kabiri bavurirwa ubuntu abajyanama b'ubuzima kandi mu midugudu bahawe uburenganzira bwo kuvura iyi ndwara uyu muganga agatangaza ko abantu bose bahitanwa na malariya baba baje kwivuza batinze muganga mbituye umuremyi avuga ko basanze hari n'abaturage basangira imiti urwaye malariya mu muryango akayisaranganya abandi barwaye ntihagire n'umwe ikiza muganga aimable yemeza ko kutarangiza imiti neza ariyo ntandaro y'uko imiti ivura malariya isigaye inanirwa kuyivura ubwo rero imiti dukoresha muri porogaramu ya- ya malariya tuba twizeye ko ari imiti mizima ikora neza cyakora iyo hajeho ikibazo cyo gutuma wenda hagaragaye ko itangiye gucika intege kuko bibaho ku miti yose ntabwo umuti ukora imyaka yose ngo izaba ukomeze kuba ari umuti umwe kugira ngo zikera twakoreshaga za fansidare twakoreshaga za kororokine za modiyakine uko rero ah, udukoko dutera indwara tugenda tumenyera imiti igihe kiragera ya miti ikaba yacika intege icyo gihe rero noneho minisiteri y'ubuzima inyuze mu nzego zitandukanye ifata icyemezo cy'uko uwo muti wagombye gusimbuzwa undi ufite imbaraga kugeza uyu munsi rero ibipimo dukora buri mwaka byerekana ko uriya muti dukoresha ah, bamenyereye ku izina rya kwaritemu ucyujuje ubuziranenge ugifite imbaraga zo gukora ushobora gusanga umuntu ku giti cye ashobora kuyifata ntakire ariko bitera impamvu zitandukanye wenda se yayinyoye nabi cyangwa se yayisaranganije na bagenzi be uko umuturage yakwita kire ushobora gusanga wenda kire ari ikinini kimwe ku munsi kandi wenda yagomba ku- bamwandikira ibinini bitatu ku munsi cyangwa bine ku munsi ugasanga wenda afashe bitatu wenda ikindi kimwe agihaye umwana we urwaye iyi ndwara ya malariya ivugwa muri iki gihe yari iherutse mu myaka ibiri ishize aho umubare w'abayirwaye mu rwanda wari hejuru mu myaka ya bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na gatandatu abantu banganaga na miliyoni hafi enye aribo barwaye malariya asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubahe inshamake y'amakuru twabashikirije urakoze Oriane twabwiye ko uburusiya bwiyamirije raporo y'inama nkenguzamateka ya amerika ivuga ko bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ngaha muri amerika twabwiye kandi ko igisagara cya cape town kiriko kiregereza umunsi buramatari wacu yise umunsi wa zero ni umunsi igisagara kigizwe n'abantu miliyoni zine bazotegerezwa kugara amabombo yabo kubera amazi agiye gukena burundu leta ya mari igiye gutangura ibikorwa byo kugarukana umutekano hagati mu gihugu ibice binini byo hagati mu gihugu bigenzurwa n'imigwi igwanya ubutegetsi yitwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu umuyobozi mukuru w'ishami rya onu rijejwe agateka ka muntu zaid rai al hassan araneguye iyongerekana ry'ubwicanyi buriko buragirwa igura mu buseruko bwa siriya aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka na fidele niyo ngabo dushimiye enjeniyeri hamwe na innocent kimenyesha yegeranije ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha tubifurije mwese kugira ibihe byiza muhandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika